ili Nezbi Amerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na fidel niyo ngabo kuri mikro muri iki gitondo guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa kigali iyo myanya yose twavuze itorerwa abantu batorwa ku giti cyabo ntabwo batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu uwo ari we wese biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho uyu ni Charles munyaneza umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda avuga ku bifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ibyegera byabo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe mwaramutse fideli mwaramutse namwe muteze amatwi iradiyo ijwi rya amerika tuyahere muri leta z'ubumwe za amerika muri leta z'ubumwe za amerika umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho warafashe inyubakwa ya leta iri muri leta ya origone leta iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya amerika kuva ku munsi wa gatandatu uwo mugwi utangaza ko ugiye kuguma muri iyo nyubakwa gushika ubu haracari kutumvikana hagati y'abajejwe kubahiriza amategeko hamwe n'abagumutse umukuru w'uwo mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo bari barahawe kubera baturiye amashamba mwamwe ya leta umukuru w'uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho yongera asaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta mu gihugu cya Libya intambara zarasubiye kwaduka hagati y'abarwanyi bavuga ko bashigikiye umuhari wa Eta Islamique n'inteko zijejwe gucungera amahinguriro y'ibitoro iyo migwano yabaye ejo ku munsi wa kabiri yabereye mu gisagara ca Sidra mu bice by'ahari kivuko gishora ibitoro mu mahanga abantu indwi nibo basize ubuzima muri iyo migwano abandi mirongo ibiri na batanu barakomereka nk'uko bimenyeshwa n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika edward yeraniane akorera i Cairo muri misiri agace karimwo ibitoro kari hafi y'umurwa mukuru bengazi niko gace kagize ubutunzi bw'igihugu cya libiya hilale kashane yigisha ibyigwa bya politike muri kaminuza y'abanyamerika iri mu gisagara cya beirute amenyesha ko mu gihe umuhari wa Eta Islamique wo kwigarurira ibice birimwo ibitoro muri Libya vyowuha ububasha bwo kugenzura ibindi bice by'igihugu ca Libya muri Yemen guverineri w'igisagara ca Aden ahasanzwe hari n'ikivuko ejo ku munsi wa kabiri yararusivye mu gihe hari abagomba kumugandagura imodoka itezwemo ikibombe yaturitse mu kanya gato cyane umuduga uwo yitwa aidarusi al zubayidi yarimwo wari uhejeje kurengana guverineri al zubayidi ntacyo yabaye ariko abari bamucungereye ubuzima batari bake barakomeretse nk'uko bishikirizwa n'abari aho byabereye kugeza ubu nta n'umwe aremanga icyo gitero cejo kuwa kabiri ariko umugwi w'abarwanyi bashigikiye umuhari wa Eta Islamique nibo bari bishe mu kwezi guheze uwitwa Jafar Saade yasubiriwe mu mabanga n'uyu Al Zubaidi arayarusimvye inama ya ONU ijejwe umutekano ihamagarira impande zose zishamiranye muri Yemen gusubira guhagarika intambara nyabuna bagasubira mu biganiro mu bufaransa naho perezida w'igihugu cy'ubufaransa francois hollande yaratanguje ejo ku munsi wa kabiri ndwi yo kwibuka ibitero by'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara ca paris ivyo bitero vyatanguranye n'igitero cagizwe mu kinyamakuru gisohoka uko indwi itashe citwa charlie hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka igitero cahitanye ubuzima bw'abantu cumi n'indwi imiryango y'abahitanywe n'ivyo bitero bifatanije na perezida w'ubufaransa francois hollande n'abandi bategetsi mu kwibuka igitero cyagizwe ku cyicaro cy'ikinyamakuru charlie hebdo perezida hollande mu nyuma yaho yibutse abantu bane bishwe mu kibanza gikomeye cy'abayahudi abantu baguriramwo ibintu yabonanye mu kanya gato cyane na bamwe mu barokotse icyo gitero ku mugabane wa buraya abategetsi ba turukiya baratoye ibiziga mirongo itatu na bitandatu by'impunzi harimwo n'abana mu gihe ubwato barimwo bwabasheshe mu mazi yo ku nkengera za Turukiya bariko berekeza mu izinga rya Lesbo riri mu gihugu c'ubugiriki amakuru atangwa n'abategetsi hamwe n'abamenyeshamakuru avuga ko impunzi cumi na zibiri arizo zashoboye kurokogwa muri iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa kabiri ntivyari bwamenyekane neza igitigiri c'ubwato bwazamye muri ayo mazi ariko ikinyamakuru citwa Dogane co muri Turukiya camenyesheje ko ayo masanganya yabaye ku bwato bubiri impunzi zaba ibihumbi amajana umunani na mirongo itanu nizo zahungiye mu bugiriki mu mwaka urangiye aho ziriha amahera atagenda kugira zitwagwe zirenganywe turukiya
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu rwanda ejo ku munsi wa kabiri sentare nkuru ya gisirikare yarabandanyije urubanza ubushikirizamanza bw'igisirikare bwagirizamwo koronel tom byabagamba na bagenzi we ibyaha byo gukwiragiza ibihuha bigamije kwangisha abanyagihugu ubutegetsi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa umushinjacyaha wa gisirikare kapiteni faustin nzakamwita avuga ko abatangabuhamya batandukanye bemeza kuregwa yavuze amagambo ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye mu gihe yari mu gisirikare na nyuma yaho ko generali rusagara ubwo leta yahagarikirwaga inkunga yavuze ko byaturutse ku mibanire mibi n'amahanga yavuze ko uyu mujenerali yakanguriraga abajenerali bagenzi be n'abakoroneri kumva radiyo itahuka ya rnc irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ko yavugaga mu magambo y'icyongereza ngo our guy is finished asobanura ko perezida kagame yarangiye bityo ko abamwizera ntaho begamiye ubushinjacyaha buvuga ko generali rusagara yavuze ngo rnc is growing strong bivuze ko ariyo ifite ingufu ko perezida kagame ari umunyagitugu ategeka igihugu uko yishakiye u rwanda ari igihugu kiri mu kavuyo banana republic kandi ko ari leta ihoza ijisho ku baturage yavuze ko ibi n'ibindi yabivugiraga mu tubari no mu manama y'ubukwe yakomeje ashinja generali rusagara ko yavuze ko perezida kagame yateje abanyarwanda ibibazo ubwo yategekaga gukata imishahara y'abakozi ijya mu kigega agaciro development fund nyuma yo guhagarika inkunga ubushinjacyaha buvuga ko kuba uregwa yarabibwiraga abasirikare bakomeye umuto yari afite ipeti rya koroneri byashoboraga guteza imvururu yiregura kuri ibi byose generali frank rusagara yabihakanye yavuze ko byinshi ashinjwa ko yari akiri mu gisirikare mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatatu atari byo yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aribwo yavuye mu bwongereza aza mu rwanda asubirayo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ku buryo ukwezi kwa karindwi yakumaze mu bwongereza n'umuryango we mbere y'uko atabwa muri yombi generali rusagara yabwiye urukiko ko ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane yahamagawe na generali jacques nziza mu biro amutera ubwoba amubwira ko agomba guhindura imyitwarire muri bimwe baganiriye ngo generali rusagara yabwiye generali nziza ko badahuje akazi kuko ari umusivire ko ikibazo yagira yagishyikiriza polisi generali nziza ahita amusohora igitaraganya mu biro yongeye kubwira umucamanza uhagarariye iburanisha mushya majoro charles madudu ko yafashwe binyuranije n'amategeko afungwa ku buryo na n'ubu atazi n'impamvu ni ingingo umucamanza atatinzeho kuko yafashweho icyemezo generali rusagara yabwiye umucamanza ko umutangabuhamya wa mbere yamushinje ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane amaze iminsi itandatu afunze ku ikubitiro ubuhamya bwa kapiteni david kawe yatanze ku itariki ya cumi n'icyenda atarafungwa yemeje ko nta na rimwe yigeze yumva generali rusagara anenga politiki ya leta y'u rwanda ibazwa ryakurikiye yarafunze ariko kapiteni david kabuye nawe yemeje nk'uko bigaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ko generali rusagara yakunze kuvuga amagambo anenga ubutegetsi bwa perezida kagame ibi kuri generali rusagara ijambo ry'umugabo ni irya mbere irya kabiri riba atari ryo we n'ubwunganizi basabye kuko kwivuguruza kwa kapiteni david kabuye kutahabwa agaciro ubushinjacyaha buvuga ko ikimenyetso kivuguruzwa n'ikindi kuko ibikubiye mu byavuzwe na kapiteni david kabuye bihura neza n'iby'abandi batangabuhamya bashinja generali rusagara bazamuye ibinyamakuru bisohoka hano mu rwanda ishema na the east african mu cyumba cy'iburanisha byanditse ko kapiteni david kabuye yavuze ko yafunzwe azira ko yanze gushinja generali frank rusagara basaba ko byaba bimwe mu bimenyetso abandi batangabuhamya b'ubushinjacyaha bavuzweho kuri uyu wa kabiri ni koroneli murisa koroneli jire rutarembara na generali rutatina bose barahuriza ku magambo amwe agize ibyaha generali rusagara burana n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku mutangabuhamya generali rutatina mu munyandiko yakoreshejwe yemeza ko ibyo yumvise kuri generali rusagara yabikomoye kuri koroneli jire rutaremara gusa kongeraho ko n'ubusanzwe generali rusagara yamye apinga leta y'u rwanda ni amagambo uregwa avuga ko atubaka afatiye ku bundararibonye yamaze mu ngabo z'u rwanda yavuze ko aburana kandi urubanza rusa n'urwarangiye naho kuri koroneri rutarema arabwe uregwa ntiyumva icyamuteye kumuvugaho amagambo amushinja ibyaha afatiye ku mibanire myiza bari basanganywe hagati yabo mu miryango ndetse no mu kazi ku birego byo gupinga gahunda za leta y'u rwanda nka ndi umunyarwanda generali rusagara yabwiye umucamanza ko yitabiriye gahunda mu bihe bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye z'igihugu ku kigega agaciro development fund yavuze ko yatanzemo miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda kandi ko abamushinja kuyamaganira kure batamurushije ubwitange bityo ko atashoboraga gusubira inyuma ngo akangurire rubanda bangisha izo gahunda ubushinjacyaha ariko bwamubwiye ko gutanga amafaranga ntaho bihurira no kuba yemera gahunda ubwayo yumvikanye mu rukiko avuga ko ibirego byose ashinjwa bishingiye kubo mu muryango we babarizwa muri rnc kandi ko na bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha bafitemo ababo ariko ko basa n'ababyirengagiza mu kumushinja ibyaha kuba ashinjwa ko yashishikarije bagenzi be kumva radiyo itahuka metre celestin buhuru umwunganira arasanga nta bimenyetso simusiga kandi ko byaranabayeho kumva radiyo ubwabyo nta cyaha kirimo brigadier general frank rusagara wasezuriwe mu ngabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na koroneli tom by'abagambo wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame baraburana ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi batawe muri yombi mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu eric ubusa ijwi rya amerika i kigali
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya tanzania agustin mahiga ari mu gihugu cya afurika y'epfo kuvugana na perezida jacob zuma ku biganiro by'amahoro mu burundi byari bitekanijwe imbere yaho kuba uno munsi wa gatatu mu gisagara cya arusha mahiga avuga ko ibyo biganiro byasubishijwe gushika hari ibindi bitangajwe yamara bitegekanijwe ko aja mu gisagara cya arusha uno munsi wa gatatu kumenyesha impande zegwa n'ibiganiro by'amahoro mu burundi ku vyerekeye isibishwa ry'ivyo biganiro ivyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa tanzania agustin mahiga mahiga yabitangarije serivisi y'igiswahili y'ijwi rya amerika ivyo bibaye inyuma y'uko leta y'uburundi yari yatangaje ko itazoja muri ivyo biganiro ibindi kuri iyi nkuru twumvirize eloge wirikaneza yishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru bo ku iradiyo y'igihugu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko gushika ubu leta y'uburundi itaremeranya n'umuhuza museveni ku yindi tariki nshasha y'ibiganiro n'aho amatariki ya gatandatu na cumi na gatanu ku kwezi kwa mbere yagumya n'ugwanugwa joseph bangurambona aho byaba byaravuye ngira ni uko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yoba yarababwiye ati leta y'u Burundi iri mu ikonje gushika ku itariki cumi na zitanu abantu rero bashobora kuba barahereye aho bavuga bati niba leta iri mu ikonje gushika itariki cumi na zitanu z'ukwa mbere ati kumbure ibiganiro bizoja biba itariki cumi na zitandatu canke cumi na zitanu ibiri ngibyo nimvira ko ari aho vyavuye ico nzi co ni uko ata kintu barumvikana ku vyerekeye tariki nshasha umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu amenyesha ariko ko leta itanze ibiganiro namba mugabo nubwo biri uko ngo hari ibintu itosabira ko na gato nimvira ko leta y'uburundi yabivuze neza yuko idashobora kwicarana n'abantu bafashe inzira yo kurwana inzira yo guteza ingorane igihugu nimvira yuko leta y'uburundi yabisiguye neza kandi ikurikiza resolution ya conseil de sécurité yavuze iti ibiganiro nibibe mugabo ihajemo abantu bafise imfuro mbi yo kurwana namwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati yemeza ko kuri uyu wa gatatu atazoji yarusha muri tanzania akarorero na kaonelope burundi umukuru waryo njangwa beko arasigura imvo zabitumye akanasigura ko ibi bidasigura na gato ko iryo shyirahamwe riri mu kwaha kwa leta iyo mu biganiro hagize abavuga bati twebwe ntitugenda ni ukuvuga yuko niyo ugiye ntacyo ugiye gukora kuko ntuvuga wenyine ntiwivugana kandi ntiwiyumviriza nicyo gituma bonerope itashobora kugenda ntacyo yo bigiye gukora kugira ngo ugende mu rubanza ubwo ari bwo bwose uratumirwa bwa mbere hoho bonerope burundi uwaca yiyumvira ati iri muri mu kwaha kwa leta ibyo ni ibyo abarundi bakunda kuvuga mugabo si byo ko nirope burundi iratumirwa hajya kujya mu biganiro n'ibyambe baraturungikira ubutumire n'ibindi bijyanye n'ikirangaminsi bagaheza bakarungika n'uburyo n'amatike y'indege ibyo byose nta na kimwe cyakozwe nta na kimwe cyashyikirijwe nta n'icumuhuza yabivuze ko kuva hatangwa indyane inyuma yaho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utangiye Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015 akanayatsinda abatavuga rumwe na leta bayisokoyemwo harimwo ibiganiro bibera hanze y'u Burundi vyatunganijwe rya mbere mu muji wa Entebbe mu gihugu c'u Buganda kuwa 2028 Kigarama umwaka uheze umuhuza yatowe n'akarere mu biganiro bihuza abarundi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari yavuze ko ibiganiro bikurikira bizobera yarusha muri Tanzania ku itariki ya gatandatu uku kwezi kwa mbere ni ukuvuga kuri uyu wa gatatu Ico gisagara carusha kirazwi muri kahise ku Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yiswe y'amahoro no kunywanisha abarundi yatumye hahagarara intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zibica bigacika ico gihe abarundi basezeranye ko igihugu gitegerezwa gutunganywa muri politike imibano hanasubirwamwo itunganywa ry'inzego z'umutekano abahora mu migwi yagwanira mu ishamba basukirana n'abasirikare n'abajandarume ba leta baca bubaka igisirikare n'igipolisi bishasha Eloge Burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tukivuga ku biganiro bigenewe guhuza abarundi abatavuga rumwe na leta bemeza ko nabo batari bwaronke ubutumire buvuye ku muhuza kugira ngo bazoje mu biganiro iyarusha dr jean minani wo mu nama y'igihugu senared akaba na perezida w'umugambwe frode bunyakuri yavuze ko bidatangaje kubona leta y'u burundi yanka kuja mu biganiro mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema jean minani yatanguye yishyura niba bazoja mu biganiro twebwe mu nama y'igihugu na rede giriteka batubwiye iyo tariki muhuza yitubwiye twari twavyemeye ko tuzogendayo gushika ubu rero nta butumire bari bwaduhe twumvishe bivugwa yuko hariho aboba batanezerewe n'iyo tariki ngo tuzosuhurire kuganira ariko nta muntu umwe aratubwiye ko ivyo biganiro bizoba canke bitazoba ku bwacu rero n'uno munsi turaciteguye kugira ngo tugende muri ivyo biganiro igihe icyo ari cyo cyose batubwirira ese kugira ngo muhaguruke ni ngombwa ko babanza kubagezaho ubutumire kugira ngo mugende yego cyane ni ngombwa ko badutumira kugira ngo tugende kuko batadutumiye twosanga kumbura ibintu byateguwe nabi kuko bari batubwiye ko tuzohurira arusha ntibatubwiye arusha ahariho tuzohurira kugira ngo dushobore kwitegura ngo tugende ariko n'uno munsi tubwira ejo twogenda amakuru atugeraho ava i bujumbura ni uko leta y'u Burundi ivuga ko ititeguye kujya muri ibyo biganiro bizaba kuri uyu wa gatatu ndetse ngo n'indi tariki iyo ari yo yose kuko kugeza ubu ngubu ngo nta tariki nyayo irumvikanwaho icyo ni icyitwazo cy'abo bari bujumbura ntabwo bashaka ibiganiro bose twese turabizi abarundi bose barabizi amakungu arabizi n'akarere karabizi nuko baraje hariya entebe mu bugande kwabaye guhatikirizwa ko kwabaye kwemezwa nabo ntabyo bashaka ariko icyo nubabwira twebwe tuzokwama tubabwira yuko iby'inguvu bidakora ibi biyumvira ngo barafise inguvu nta nguvu na zikeyi zihari akenshi leta ikomeje kuvuga ngo ntiyifuza kuganira n'abagerageje guhirika ubutegetsi icyo gihe iyo bavuze ibyo ngibyo nanone hari amakuru yasohotse uyu munsi mu kinyamakuru radiyo france internationale akurega ubwawe ngo hari umutwe w'inyeshyamba ushobora kuba watangije hari icyo wabivugaho ntangure kuri icyo cya nyuma nta mutwe w'inyeshyamba jewe ndatanguza n'izina numvise ndaryumvise uno munsi ngo witwa ipere inyo de force patriotique revolutionnaire uwo mutwe ntawe nzi nibo bwa mbere nabyumvise ibyo byose niyaba leta yumvikanye nabo baperereza muri congo kugira ngo baze barakuramo bamwe bamwe ngo ntibazoje mu biganiro barihenda noneho uganira aganira n'uwo badakundana n'uwo bafite icyo bapfa ntaganira n'umugenzi wiwe nashaka kwibutsa ko igihe petero nkuru nziza yaza kuganira ari muri sende defitede ko yari yaraciriwe yaciriwe urubanza rwo gupfa ariko twewe twavuze tuti ibyo nibyo tubwirizwa kuganira niba bafise icyo batwagiriza ntibaze bakivugira habona imbere y'abarundi imbere y'aka karere imbere ya uniyo afurikene imbere ya oni imbere y'amakungu yose bose bavuge bati aba bantu bagize nabi mbere icyo gicumbo twaba twarakoze cy'uko twanse ko nkunziza aho nyanga amategeko ko twanse ko nkunziza yongeza ikiringo cya gatatu kandi atacu yamariye uburundi wumva yavuga gute ko ashobora kudutwara naze tubivugane ni uko azi ko atajambo bazorunka na gatoya imbere yacu nitwicara hamwe n'ubwoba bafise jean minani ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye nanjye ndagushimiye cyane
dusubire tugaruke mu rwanda aho kuva ejo ku munsi wa kabiri komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira ibyangombwa by'abifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ibyegera byabo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye ijwi rya amerika ko abifuza kuba abayobozi b'uturere n'ibyegera byabo badategerezwa kwitwaza imigambwe ya politike barimwo bariko bariyamamaza nibyo dushikirizwa na asunta kaboyi abatangiye gutanga kandidatire zabo ni abashaka kwiyamamariza kuba abajyanama bahagarariye imirenge abo ni nabo bazazamuka kugera ku turere bagatorwamo abayobozi abayobora uturere ndetse n'ababungirije iyi myanya yifuzwa na benshi abashaka kuzicara ku buyobozi bw'akarere basabwa kutitwaza imitwe ya politike barimo mu gihe basaba abaturage amajwi uyu ni bwana munyaneza sharire umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa kigali iyo myanya yose twavuze itorerwa abantu batorwa ku giti cyabo ntabwo batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu uwo ari we wese biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho abantu biyamamaza ku giti cyabo hanyuma abaturage bakabatora bashingiye uko babazi n'uko babona n'ubushobozi bafite hadashingiwe ku mitwe ya politiki bashobora kuba barimo umuvugizi w'imitwe ya politiki yemewe mu rwanda madamu nyirahirwa veneranda ukomoka mu ishyaka rya psd yabwiye ijwi rya amerika ko nta muntu n'umwe uziyamamariza kwinjira mu nzego z'ibanze yitwaje ishyaka akomokamo gusa nubwo bitavugwa mu gihe cyo kwiyamamaza uyu muyobozi asobanura ko mu ishyaka rye rya psd abereye visi perezida wa kabiri bari bafite mu bayobozi bagiye gucyura igihe ku mwanya wa ba meya meya umwe muri mirongo itatu bagize igihugu cyose ndetse na ba visi meya batatu muri mirongo cyenda bagize igihugu uyu muyobozi akavuga ko kugira umubare muto mu bayobozi b'inzego z'ibanze biterwa n'ingufu nke umutwe wa politike uba warashyizeho mu gihe ukangurira abayoboke bawo kwiyamamariza iyi myanya nyuma y'amatora buri mutwe wa politike ubarura abayoboke bawo batsinze ku buyobozi bw'akarere ndetse rimwe na rimwe ni nabo bakunze guhagararira amashyaka barimo muri izo nzego baba batorewemo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora munyaneza ashimangira ko ibiba nyuma y'amatora bitareba komisiyo y'igihugu y'amatora iyo twebwe nta n'ubwo binatureba twebwe tureba ibiri mu itegeko mu gihe cyo gutanga kandidatire no gutora nta muntu waza avuga ngo hagararira umutwe wa politiki ngo yamamaze no mu rwego rw'umutwe wa politiki ngo twemere kandidatire ye anabikoze twamukuramo nubwo twaba twamaze kuyemeza biba rero nyuma y'amatora niba hariho abagenda bakigaragaza ko bari mu mitwe ya politiki runaka ibyo birebwa nanone n'inzego zibishinzwe zindi ku ikubitiro abazatorwa mu nzego z'ibanze cyane cyane abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza no ku bajyanama bazatorwamo abayobozi b'uturere n'ababungirije bose bazatorwa n'abaturage abaturage baganire n'ijwi rya amerika bagiye bagaragaza ibyifuzo bageza ku bayobozi bashya bagiye kuzabayobora mu minsi iri imbere murifuza ko abayobozi b'inzego z'ibanze babayobora babakorera icyo ugereranyije n'ibyo wenda abandi ko mutabasha kuhagera ariko uzarebe uzarebe umuhanda w'irukoma warapfuye ikindi amatara amatara bamwe babona amatara abandi ntituyabone abahatanira kuzitoza muri njyanama batangiye gutanga ibyangombwa basabwa kuva kuri wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwa mbere bakazabisoza tariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi abifuza kuba abajyanama nta mashuri basabwa umuntu apfa gusa kuba ari umunyarwanda atarigeze akurikiranwaho ibyaha bituma akatirwa n'inkiko igifungo kirenza amezi atandatu gusa bifuza kuzamuka bakaba abayobozi b'uturere ndetse n'ababungirije babasabwa kuba baraminuje cyangwa barize amashuri atandatu aherekejwe n'uburambe bw'imyaka itanu mu nzego z'ubuyobozi abayobozi b'uturere n'ababungirije ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa kigali bose batorerwa manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziranegura ibitero byagizwe n'umugwi w'abagwanyi ba boko haram muri nigeria ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri kugeza kuri mirongo ibiri n'umunani kimwe n'ibitero biheruka kugirwa n'uwo mugwi mu gihugu cya cameroon chad na niger abagwanyi ba boko haram bishe abantu benshi ataco babahora mu gihe abo bantu baba bagiye gusenga mu misigiti bajya gusuma mu masoko yo hafi yabo cyangwa bari ku ngendo zisanzwe ku mayira leta zunze ubumwe za amerika zirahojeje imiryango n'abagenzi babuze ababo zikaba zishigikiye igihugu cya nigeria mu bikorwa byacu byo kurwanya boko haram leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gufasha nigeria n'ibihugu bibanye naco mu kurwanya iterabwoba rigirwa na boko haram naho ibikorwa vyo kurwanya uwo mugwi vyateye intambwe nininya bitewe n'akigoro kagirwa n'inteko ziva muri ako karere haracasigaye ibikorwa vyo gutsimbataza amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba cameroon chad na niger na nigeria ibitero bigenda biragirwa bimaze kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu bari mu karere karimwo uruzi Chad bagera ku mamiliyoni abiri n'ibice bamaze guta ingo zabo kimwe n'abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo indwi bahunze leta zunze ubumwe za amerika zimenyesha ko zigenda zirafashisha ibihugu bicuditse nayo muri ako karere ka afurika zibifashisha abahanuzi amakuru mu buryo bw'iperereza imyimenyerezo ugutunganya ibikorwa kimwe n'ibindi bikenewe mu kurwanya boko haram amerika irongera igafasha abasinzikajwe n'ibitero vya boko haram ibashikiriza imfungurwa n'imiti n'ibindi byo kubafasha leta zunze ubumwe za amerika igiye kubandanya kurondera ubundi buryo bwo gufasha ivyo bihugu vya afurika bicuditse nayo mu kurwanya no guhagarika ubwicanyi bugirwa na boko haram mu ntumbero yo kugarura umutekano muri ako karere karimwo uruzi rwa chad
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aroyisi
incamake y'amakuru twabashikirije mu gihugu ca Libya intambara zarasubiye kwaduka hagati y'abarwanyi bavuga ko bashigikiye umuhari wa Eta Islamique n'inteko zijejwe gucungera amahinguriro y'igitoro iyo migwano yabaye jo kuwa kabiri yabereye mu gisagara ca Sidra mu bice vyahari ikivuko gishora ibitoro mu mahanga muri Yemen naho guverineri w'igisagara ca Aden ahasanzwe hari n'ikivuko ejo ku munsi wa kabiri yarusimvye mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba bagomba kumugandagura mu gihugu cy'ubufaransa perezida w'igihugu cy'ubufaransa François Hollande yaratanguje ejo ku munsi wa kabiri indwi yo kwibuka ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byabereye mu gisagara ca Paris mu burayi naho abategetsi ba Turkiya baratoye ibiziga mirongo itatu na bitandatu by'impunzi harimwo n'abana mu gihe ubwato barimwo bwabasheshe mu mazi yo ku nkengera za Turkiya bariko berekeza mu izinga rya Lesbo riri mu Bugiriki kuronderayo ubuzima bwiza muri leta zunze ubumwe za amerika naho umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho warafashe inyubakwa ya leta muri leta ya oregone iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika kuva ku munsi wa gatandatu uwo mugwi utangaza ko ugiye kuyigumamwo gushika ubu haracari ukutumvikana hagati y'abajeje kubahiriza amategeko hamwe n'abagumutse umukuru w'uwo mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo bari barahawe kubera baturiye amashamba mwamwe ya leta umukuru w'uyo mugwi witwaje ibigwanisho yongera asaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta ya oregone amakuru rero twabateguriye muri aka kanya mu makuru avugwa hirya no hino ku isi incamake yayo naha irangiriye n'amakuru mwariko mushikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika nanjye aloise bigirimana ijana ariko ndayabashikiriza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mukaba mwakoze kudutega amatwi kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.